Now welcome back to Onif TV. My people, hey, na news I bring come this morning because eh, you remember the video of a guy Who say I talk about here. One guy that saying talk say he come from Canada. Say ever since he see apostle, eh, he see pastor Joshua for dream. Say and uh, he give a message say make him deliver to the church and to the whole world. Say we say him, him say him in the night say in life come the worst say na negative thing dey happen to am remember that time say remember the video wey be say i share that time say in fact the man dey cry for that video wey say dey talk say make everybody help am share until e reach the synagogue church and he talk say pastor Pastor tikisha send him a message to uh, an apostle apostle prince wey be say he dey in charge of synagogue church remember that video na good news i bring say the video don later trend and the team don't reach Apostle Prince of Synagogue Church. In fact, uh, uh, Apostle Prince and the man don't do Zoom video. We, we are, that is to say, the man don't later deliver the message. We say Apostle, we say Pastor Joshua sent him to the church, which is the synagogue church, and to Apostle Prince in general. But but last last, the TV say last I say the message don't reach where it's supposed to reach and all thanks to all the fans out there who say you help us to share the videos and you help us to you know if not for you the video won't have reached where it's supposed to reach we've done our we we we don't our own part like that so it can't remain between the man I'm saying talk saying siam for dream no, no. so you know say many people don't see that many don't see this man go for dream so in fact one actress sef Jaya Kuti she she talk say she she she, she siam for dream so you know <laughs> say but but but the way this man put and down and because you talk talking matter for this uh, video so last last in don meet so hearing between him and god maybe the message na lie or na truth so remain yeah, so we give it to god to to judge we've done our own part like that see you my next edition thank you for watching love you